iyi mwumva ni ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino genekerezo rya munani ukwezi ni ukwa munani nyene muri bibiri na cumi n'indwi muri sitera cumi n'umunani y'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ivyo tugiye kubashikiriza hama na yezu amaze kuza ku isi nawe nyene yabigishije avuga ati ntibaba bakiri babiri rero babaye umubiri umwe ntihagire utandukanya ab'imana yo nyene yifatanirije twebwe rero muri ekereziya katolika ingendo niyo ni uko umugabo agira umugore umwe gusa nta bindi ni patiri pierre nsengiyumva ari mu biro bijejwe ingo n'imiryango muri diyoseze ya bujumbura i burundi avuga aho ekereziya katolika ihagaze mu vyerekeye abashingantahe barongora abapfasoni babiri ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u burundi rivuga ko atamushingantahe yorenza umugore umwe rikomeje gutera impari mu mpande zitari nke na cane cane mu bari mw'idini rya islam turabigarukako handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko inkuru iriko iravugwa cane mu karere ijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ca Kenya amakuru dukesha ikinyamakuru c'abafaransa AFP avuga ko kugera ino saha amatora ariko aba mu mutekano ntangere ku mpande zitandukanye z'ico gihugu perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yanasabye abanyagihugu biwe bemerewe gutora kwitaba mu matora mu mahoro amatora abonwa n'abatari bake ko abakandida bahava baronka amaju yegeranye Kenyatta asaba abahava batora guca bataha mu mihana yabo bahejeje gutora bakaramukanya n'ababanyi babo bagasangira hanyuma bakarindira hamwe ibiza kuva muri ayo matora kugera ino saha hari rero abariko hariho abakiriko baratora tukaza kubagezaho ku mwanya ku mwanya ibizoba bigezweho kuri iyo nkuru y'amatora yo mu gihugu ca Kenya tugarutse kuri ivyo vy'amatora ya Kenya perezida Barack Obama yahoze arongoye leta z'umwe za Amerika kuri uno wa mbere yarahamagariye abanyekenya kwitabira amatora amahoro kandi atunganijwe neza asaba abategetsi ba Kenya kwigiza kure ico cose gishobora gutuma abantu bapfa kandi bakemera aho abanyagihugu bashira ivyo Barack Obama yabitangaje jo kuwa mbere mu gihe kuri uno wa kabiri hariko araba rero amatora mu gihugu ca Kenya aho perezida Uhuru Kenyatta asanzwe yatwara Kenya na Raila Odinga amaze gutsindwa inshuro zitatu zose bahava baba bariko barahangana imiliyoni zirenga mirongo ibiri z'abanyekenya nibo bitegekanije ko baza gutora amatora abaye inyuma yaheruka haraheze imyaka cumi yabayemwo imvururu za politike zahitanye abarenga igihumbi hamwe n'abarenga ibihumbi amajana atandatu bagata izabo barack obama abahamagarira rero kwibuka ayo mabi yabaye muri kahise kugira ngo bitegurire kazoza kabo aho tukibutsa ko kenya arico gihugu ca se avyara barack obama bamwe mu banyanigeriya kuri uno wa kabiri barihereje amabarabara yo ku mugwa mukuru wa Abuja bigaragambya basaba umukuru w'igihugu cabo Muhammadu Buhari ari Londres mu Bwongereza kwivuza gutahuka canke gutanga imihoho abantu bahurikiye mashamwe adakiranira ivyicaro vya politike baravogereye imvura nyinshi yari ku murwa mukuru mbere baranashika ku kirimba c'umukuru w'igihugu Buhari eh, abamwo gutahuka basaba gutahuka kugira ngo abandanye amabanga yiwe canke atange imihoho bati nimba buhari atotaha inyuma y'iminsi mirongo icenda amaze ataboneka nta gisigaye atari uko atanga imihoho buhari ubu afise imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko akaba yasigaye igihugu icegera ciwe yemi osibanjo bakunzi b'ijwi rya amerika muri kumwe twumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwari ku butaka bw'u rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kumva kandi ibiganiro byacu muce ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ukwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe mu ntara ya gitega hakoraniye inama ihuza abakozi n'abaserukira abanywanyi ba mituweli mituweli akaba ari kimwe mu bisata bifasha abanyagihugu kwivuza mu burundi abitabiriye iyo nama baje baturuka mu ntara zitandatu zigize igihugu cy'u burundi ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wacu fidel d'antoine nsabimana ariko arakurikiranira hagufi iyo nkuru fidel mwiriwe gute ngaho igitega
turiwe amahoro diana urwo rugamba ruganda untunke rugamije iki
urwo ruganda rugamije ingene mituweli yorushirizaho kuguma ifasha mu buryo buteye imbere abanywanyi ba mituweli kuko bavuga yuko hamaze igihe babona yuko abanywanyi bidoga ko uburyo mituweli iriko irabafasha butameze neza fidela iyo nama ibaye mu gihe hariho amakuru amwe amwe hacanacana kwirya nino avuga ko abanywanyi ba mituweli bidoga bavuga ko imiti bandikirwa rimwe na rimwe n'abaganga badashoka bayibona ku mafarumasi atandukanye akorana na mituweli ico kibazo hari ico boba bagarutseko
icyo kibazo ahanini nicyo cyagumye kigaruka cyane haba banywanyi bakoresha mituweli ndetse n'abaganga baje bava muri izo ntara bemeje yuko imiti itaboneka baca babaha imiti bavuga yuko idafite ubushobozi bukomeye bimwe bita amajenerike mu rurimi rw'igifaransa ahandi naho ugasanga aho bivurije hafi yaho nta n'ayo mafarumasi ya mituweli ariho bakavuga rero ati icyo gisata kibavuza ntacyo kibafasha kiboneka mu gihe babobo amahera bayabakata ku kwezi ku kwezi ariko hagera igihe bakenera imiti ugasanga ntiborohewe cyane cyane aho ikibazo cyagarutse ni nk'imurambya aho nko muri mu bitaro biri ikiganda mu ikomini imwe y'iyo ntara ari hagati mu gihugu ata farumasi ya mituweli iriho bigasaba umuntu rero kuva ikiganda ku birometero bitari bike ukarinda kuja imurambya ku mugwa mukuru mituweli naho ukaza igitego mituweli hari inyishu yatanze
mituweli bavuze yuko ahanini ibijyanye n'iyo miti ari biva ku buryo bukeyi bigatuma n'uguteba hakabaho n'uguteba iyo batanze isoko y'abazanira iyo miti ugasanga rero bifashe igihe kirekire mu buryo mu bubiko bw'imiti yabo ugasanga iyo miti ntayiriho ariko bakavuga Urakoze.
yuko bafite ayandi mafarumasi baca bakorana aho batanze akarorero nka farumasi sarama i- bo- baca barungikamwo kugira ngo bashobore kugura iyo miti urakoze cyane rwose fide d'antoine iyo nkuru turaza ah, kuyigaruka ko makuru yacu ari imbere
murakoze nama kuri uno wa kabiri iyindi nkuru iriko iravugwa nuko impunzi z'abanyekongo ziri mu ikambi zo mu rwanda zitandukanye ziriko ziribuka abatutsi b'abanyekongo biciwe ahantu hatandukanye ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana ariko arakurikirana iyo nkuru ku bw'ijwi rya amerika claude mwiriwe ngaho mu rwanda namwe
muraho neza Diane bavyitabiriye gute iyo mihango yo kwibuka abo bahitanywe mu ntambara zitandukanye
Ah, ngira ngo Diane murakoze nge ndi mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda Ah, aba impunzi nyine zabyitabiriye mu buryo butari ku kigero cyo hejuru cyane kuko a- abo twavuganye bavuze ko impamvu yabiteye ari akavura kabanje kugwa ariko hariho abantu babarirwa nko mu gihumbi hagati y'igihumbi n'igihumbi magana atanu Mm, kandi hariho n'abashyitsi baturutse mu nzego zindi zitandukanye zitari iz'impunzi ariko cyane cyane inzego zireberera impunzi nyine Eh, claude hari ico izo mpunzi zashikirije ku kibazo nyamukuru kuri uno mwanya zifise
Eh, uretse ubutumwa bwagiye butangirwa wenda mu ndirimbo cyangwa se mu mivugo ijambo umuhagarariye iyi nkambi ya kiziba yavuze mu byo yumvikanishijemo harimo oh, gusaba ubutabera ku bantu babo bishwe ah, biciwe ahantu hatandukanye haba nko mu rwanda mu nkambi ya mudende na nkamira abiciwe za gatumba mu burundi ndetse n'ahandi bagiye bavuga muri kongo bakiriyo ah, za bukavu kinshasa ah, bigobogobo mukoto ahitwa ngungu vyura rubumbashi kamina ndetse n'ahandi Ah, hakaba no kuvuga yuko basaba cyane cyane guverinoma y'u rwanda na hcr umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi kubafasha kubungabunga aho biciwe aho ababo biciwe ah, cyane cyane nka hano mu rwanda bo bavuze ngo aho basho- bishoboka ko bagera hose bakaba bahubaka n'inzibutso ah, ndetse no kubafasha kubona icyerekezo cy'ubuzima barimo kugira ngo be gukomeza kubaho mu buzima bw'ubuhunzi ndetse hari n'icyo basabye ngo kujyanwa mu kindi gihugu kuko ngo aho bari haba- habarambiye uretse ko batasobanuye neza ngo icyo gihugu cyaba ari ikihe urakoze ariko ni bimwe mu byo basabye eh, cyane cyane guverinoma y'u rwanda ndetse na- n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi urakoze rwose claude ganza munyamagana icyo kibazo tukibutsa yuko ari ikibazo kiri mu karere kose atari rero impunzi z'igihugu cya kongo gusa hariho n'impunzi z'abarundi zivugwa mu turere dutandukanye cyo kimwe n'izindi mpunzi zaturutse mu bihugu bindi ubandanye ukurikirana iyo nkuru ku bw'ijwi rya amerika
murakoze cyane diane
unawo ni wa mwanya tubashikiriza ica abanyedini abarongoye amashengero atandukanye bagona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano abana rero bavuka ku bagabo bafise abagore benshi barahaye bitura amashami abavugira ku gutinya akazoza kabo ni mu gihe batabona ingene bazobandanya kubaho mu gihe base batobandanya babana na ba nyina babo babavyaye ibi ni nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza hashingiye itegeko ry'uko abagabo babwirizwa kubana n'umugore umwe nk'uko amategeko abivuga uno munsi turabasubiramwo ikiganiro c'aho mugenzi wacu Diane Ndonse yari yagerageje kuvugana n'abari muri Ecclesia Katolika co kimwe n'abaserukira amashami avugira abana reka rero twongere tumuhe ijambo atangure atubwira abatumire bari kumwe hama baduge kw'ijambo dutangure twakira abatumire patiri pierre sengiyumva mukora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya bujumbura turabahaye ikaze mu kiganiro urakoze cyane yego duhe n'ikaze kandi david n'inganza umuyobozi w'ikigo citaho ineza y'abana soje payo mupfunyafunyo na mwebwe turabahaye ikaze ndabaramukije yego turabaramukije mu batumire buno munsi twari twiteze umutumire wo mu idini ry'abayisilamu ariko ntiyashoboye kuboneka twizeye ko igihe azobonekera yuko nabo nyene tuzobaha ijambo twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya amerika aho uno munsi tuza kuvuga ku bijanye n'itegeko eh, ry'umukuru w'igihugu ryo kubaka n'umugore atarenga umwe nk'uko amategeko abisaba itegeko rifise utunenge tutari duke muri utwo aho tuza kuvuga ku bijanye n'indero y'abana duhereye kuri mwebwe murongoye ikigo citaho ineza y'abana mbega uyu munsi muri utwo tunenge hari ingorane none abana baragira basanzwe bavuka kuri abavyeyi baba bafise abakenyezi benshi Eh, mbega intambara ihera mu rugo iyo umugore amaze kubwira abana ati nyabuna bibondo papa arantaye papa iteko rimubwiye yuko aduta agiye kubaka na maragarita twebwe rero none tuja hehe urumva rero intambara ica itangura hagati y'aba bana na se papa umenye ko ibi bintu ari mama yabirondeye umenye yuko ibi bintu ari twe twavoma twubakiye inzu turi kumwe na mama ivyo bintu ugomba kuzana sivyo kuko abana bobo iyo vyo kuvuga ngo itegeko ry'uko se arongora umugore umwe ico si ikibazo cabo ikibazo cabo kica kibiki amaentere mbega iryo tegeko riraza kwerekana amatu ingene azogenda rwakarorero igihe bazanye itegeko rikuraho ubugerererwa kugira ngo ntihagire umugerego yihagira ibya shebuja cyangwa shebuja ace afata ati nyabona ko bigenze uko reka ncenda guha duke baciye bavuga ati umwe wese aho yaragetse ntarenze isuka umugerego yaca agira ati bon baranyubahirije kuko ngo mahona aringeze databuja ntaca mponyora kandi na nyine itunga yaca agira ati baranyubahirije kuko wa mugerego ntaca avuga ati ngo tugabure turavukana uwo mugabo rero mu gihe atarindi itegeko rije kumubwira riti nyabuna genda wubake n'umugore umwe mu gihe ata tekisite dakompanyema zerekana ingene urwo rugo rundi ruri poroteje kumbure Eh, bamugire n'abaciriyemwo ariko hasanzwe hari itegeko rivuga neza ko umugabo ategerezwa kubandanya arera abana nakubwiye ko umwana aregwa n'abantu babiri turi ku ndero y'umwana umwana akeneye se akeneye na nyina hari ibyo nyina adashoboye bikorwa na se hari ibyo se adashoboye bikorwa na nyina urumva abo bana ico bagiye ku gihombo ico ni ca mbere hanyuma ikindi kigira kabiri hariho umugabo azovuga ati ubu rero wa mugore we we ntukirimwo aba bana nibaze ndabarere mu bandi hari n'aho bashaka niba batari we bivuga umukenyezi we rero azovuga ati ubu rero shaho wagiriye ndakubura eee wizanisha abakiri bato ubu itegeko rirakungarukaniye genzo niba bariya bana ndabashire mu bandi uriya mugore namenye yaje abo bana baje kubana neza na ba bandi mbega si intambara igira ihere muri urwo rugo ego Urumva?
nababajije ego nababajije ariko nti mwebwe ko musanzwe mukurikirana abana hari abamaze kubitura kugeza ubu bariho baratwitura kubera ubwoba ubwa mbere kandi batinya kazoza Ego, eh, kazobashikira baratwitura batinya kazoza cyane cyane baba bakeneye nicyo gituma navuze ko hariya insiguro zikenewe insiguro zirakenewe kandi insiguro zirimwo ihumure kandi insiguro ziteza kubwira abo bagabo erega kuva mu rugo rumwe kugira aje kuba ku rundi ni kimwe ariko yategerezwa kwerekana garanti akavuga ati nubwo ngiye kubaka n'uyu mugore aba bana nabyaye hariya nzobarera uku nuku nahora ndabigisha sinzobiheba nahora ndabariha rasiyo sinzobiheba Ego.
ariko nimba avuga ati aha mwabana mukaba mutemeye kunkurikira ngo musige nyoko ngaho ntimundondere ko minervare ntimundondere ko impuzu ntimundondere ko ibindi urumva muri icyo gihe rero ba bana tugiye kugira igikorwa kinini ego reka duhe ijambo patiri piyansengi yumva kereziya katolika isanzwe itemera abagabo batunga abagore umugore arenga umwe E, mbega mu gihe umuntu aje akumva ijambo ry'imana rikamunyura mumufasha gute kuvana n'abo bagore kugira ubugeni twebwe ibyo twemera ni uko ari imana yabishatse ari umugambi w'imana iyo mana nayo niyo yaremye abambere abavyeyi bacu ba mbere ibarema ari umugabo n'umugore imana irabahezagira ibabwira iti gende murondoke iyo mana ikivuga iti umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe abo babiri babe umubiri umwe hama na yezu amaze kuza ku isi nawe nyene yarigishije aho yigishije avuga ati ntibaba bakiri babiri rero babaye umubiri umwe ntihagire utandukanya abimana yo nyene yifatanirije twebwe rero muri ekereziya katolika ingendo niyo ni uko umugabo agira umugore umwe gusa nta bindi uno munsi rero turashimira cyane leta y'u burundi kuko igora iriko iragira ngo mu miryango habe ingendo y'ukuri yo habe ico no kwita disipurine mu miryango ni kuvuga iriko ikora ku ijambo ry'imana naho nyene E, iriko ifasha abantu iriko ifasha abantu muri ubwo buryo e, gushika kuri urwo rugero turakenguruka cyane igikorwa leta iriko irakora twebwe hariyo amategeko muri ekleziya e, ayo mategeko amwe amwe ari mu ngingo y'igihumbi ijana na mirongo ine n'umunani ku bafise igitabo c'amategeko ya ekleziya kugira hebe turabanza kuraba uwabatijwe n'utabatijwe ivyo birabamo ubu rero harageze ko aheba agasigara n'umwe hari abana twebwe uko twahora tubigira ni uko abo bagore bose turabakira tukabumviriza n'uwo mugabo akaza tukamwumviriza hama uwo mugabo agaheza akatwereka ingene abana b'uwo mugore wa mbere bazobandanya babaho bakiga bakaronka ibizobarera bikabashikana mu bu- mu bigero hama n'uwo mugore wundi asigaranye naho nyene baga- akatwereka ingene abitunganya ni ukuvuga n'urugendo tugenda turamufasha kugira ashobore kubatunganiriza bose ntihagire n'umwe arenganywa mugaho ikibazo kindi rero gikomeye ni iki ni iki iyo afise abana batarakura abana batararenza imyaka itandatu kumbure batarashika mu bigero batarashikana imyaka cumi n'umunani twe dufatire ku myaka itandatu bakeneye urukundo cyane rwa se n'urukundo cyane rwa nyina Mm, eh, tu- turabigaruka ko Eh, tubanze tubaze gatoyi david mwebwe mwirongoye kino kigo eh, citaho ineza y'abana ivyo patiri ariko aravuga niko leta yari ikwiye kubikora ego iri tegeko nta n'umwe atarinezerererwa na jena bivuze ko itegeko ni ryiza itegeko riba ribi mu gihe ridashigikiwe mu gihe ridafise Rishigikirwe gute?
inkingi zirishigikira kugira ngo ntihagire ubaho adatunganirijwe hanyuma rero ah, by'ukuri ah, mu ntango nakubariye nti mbega ni itegeko riraba umugore n'umugabo oya ni itegeko riraba umuryango hariho umugore hariho umugabo hariho abana hategerezwa kuba insiguro nyinshi ku rugero rutandukanye n'uburyo reka ndakwereka abahukanisha sentare iri kuyahukanisha umugore n'umugabo ba- ba- bakeneye ko bavana kuko bitagishoboka ko babana bavuga bati imbere y'uko twahukanisha aba bantu tugira icyo twita intere superiere de l'enfant dushyira ineza y'umwana imbere imbere y'uko twahukanisha ego.
none ubuho imbere y'uko umugabo umwe kuko barabyumvise bavuga bati uyu mugabo byiza yotora umugore wa mbere ariko tumuha n'uburenganzira bukatora uwashaka urumva ni ugutora gutora mugabo mbega wa wundi adatowe bavuga iki itegeko rivuga iki kuri kwa gukingira ba bana je niwo ngarukako kuko Yego.
n'ubundi abo bagore nibo ari abagore biwe n'ubundi itegeko riratomoye neza yuko abana bateza kurerwa na se igihe basanzwe banditswe kuri se iryo tegeko ni uko Eh.
ico nako nico rero nagomba basigurire abantu bumvise babana Ahubwo bituma baza ngira- bafise ubwoba Mm.
babana bo bariko uravuga bitura bamwe bafise ubwoba ubuhe barazi yuko nyina buca asohoka urugo akagenda hanyuma se agaca avuga ati bibondo nimuze munsange aho ndi ubu urugo n'uru abana batateguwe mu mutwe abana batateguwe mu mutima barumvise ko urugo rwabo rufuditse hanyuma hari n'ikindi nakubwiyeho amatata ahera mbega ayo matungo ari ngaho nay'uwo mugabo igome n'ibyo mu muco w'abarundi tuvyandika ku mugabo mbega ni vy'uyo mugabo ni vy'ugo rugo ni vy'uwo muryango uwo munsi rero abana baca bavuga bati mbega none ga papa kwiba bironderanye na mama uyu munsi rero turajonjoye turagukurikiye turabitaye rero ni handi patiri yaravuze ati tuca tubabwira ko bategerezwa kwerekana ingene bazorera abo bana biswe ko ari ntabwa bahebwe n'ingene n'uyu muntu azotunganirizwa mugabo cane cane aba bana
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwavuze ko bikwiye gutegurwa patiri ngira ngo tubwira uko basanzwe babitegura nubwo twari twiteze ubuserukira idini ry'abayisilamu nawe atashoboye gushika hano kugira ngo dushobore kuvugana ko tuzomuha akanya nawe akatubwira uko bisanzwe bikorwa iwabo mwebwe mutubwire mwebwe mwashitse hano abo bana rero musanzwe mubategura gute aho notangurira ni uko twebwe abantu twahora twakira cyane ni abantu baza kubera bakozwe ko n'ijambo ry'imana baza babishaka hariho n'abazi umugabo n'umugore bamaze kumvikana bo uwo munsi rero ni itegeko itegeko ni itegeko bategerezwa kugira ibyo itegeko ribasaba uno munsi ingene rero jewe niyumvira ingene tubona ryotunganywa n'ukuhe ni uko ubwa mbere iryo tegeko bobanza bakaraba ineza y'abana kuko abana nta ruhara na rumwe bafise rwo kuzira amakosa y'abavyeyi babo abana ntibarimo E, iyo neza y'abana rero ni iyihe ni yuko abana baraba ko abana bazoronka ibyo bakeneye byose babirabe gute icya mbere boronka ni urwo rukundo rwa se na nyina baca bavuga rero bati uwo mugabo ikintu tumubujije ni ugusubira kuvyarana n'uyu mugore bw'abana bazoronka uburenganzira bwo kuronka umwanya ukwiye wo kubana na se wo kubonana na se be n'umwanya ukwiye wo kubonana na nyina mbere binakenewe bakabonana mbere na se na nyina bari kumwe mugabo ikibujijwe ni rya banga rituma bavyara abana iryo ni ryo rya mbere rica ribuzwa hagati y'uwo mugore n'uwo mugabo none gapati nk'abantu bashobora kuba bahura gutyo oye izo nkomezi zirashobora kuboneka yuko eh, iryo banga ryo ryo bashobora kutarishikako mu gihe bashobora kuguma bahura gutyo kandi bafite ibyo bahurira ko barababuza ibibanza bahuriramo nibyo uwo muvukanye ariko avuga iryo tegeko rirazana ibintu biriherekeza nko babwiye bati mukeneye kubonana umugabo n'umugore n'abana bari kumwe muzohurira mu bibanza navuga mu gifaransa public ahantu hahurira abantu benshi baba bazohurira ku isengero bazohurira ku isoko nawe n'abarundi ntibarashikaho ibyo bintu bobigirira aho hantu yego ndacabandanya ninda bacunga kugira ngo barabe ibyo bibanza bahuriramo Eh, ico nico coherekeje iryo tegeko kubumvisha akamaro k'iryo tegeko kuba ryafashwe ryagiyeho bakabibumvisha mugabo hasigayeho nabo nyene benshi barazi ko bari mu makosa yego
Eh, ikintu upatira avuze kirakomeye cyane kandi ikibazo waramubarije kirahambaye Eh, nasanze wa- mu rutana umugore bamubwiye bati urumva tuguhaye hari sentare tuguhaye ububasha bwo kurera abana twadogare umugabo nawe wacu bamubwira bati wewe utegerezwa kuronka ububasha bwo kuja kuramutsa abana hanyuma rero mu nyuma uwo mugore aravyara uyu ni mwana umugabo ati nyabuna avyaye uwundi mwana kandi mwitongo ryanje mu gisata mwamusaturiye babajije umwe bati "Ti, erega nyabuna niwe yamuvyaye ati numuvyara gute mwaratwawukanije ati banyakubaho erega ntimwatwawukanije kuko mwaravuze ko azohora aza kuraba abana none aje kuraba umwana none mwagira bigenda gute none umwana ndamuvise agwaye ari ku buriri ntamusanga ari ku buriri kugira ngo mfashe kumusohotsa urumva rero nico gituma aha yaravuze ati borondera ibibanza bahuriramo mwebwe muvuga muti babake ikigo ab- be n'abo bantu bavanye bakwiye kuza barahuriramo cyane cyane mu gihe itegeko ari itegeko abantu turyakira uko nyene ataco tubanje gusaba mugabo rero itegeko mu gihe ridafise eh, ibirishigikira hari ivyononekara reka ndaguha akarorero abo bagabo rero bameze uko nyene batazoreka kuja kuraba ba bana ngo nayagiye kuraba umwana agwaye madamu ariko abwira wa wundi bubakana mu minsi iza wa wundi atemerewe azovyara wa wundi bari kumwe azoca ashinga urubanza kuko umugabo yahemutse divorce usange twamana mu masentare amadivorce kubera iki umugabo yarenze ibigo urumva ko agatima kataravayo Ego.
nubwo agomba gukorwa mbega uwo mwaka ikiringo ntarengwa catanzwe ni itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri yuko bose bazaba bahejije kwiyandikisha kandi ko abatazaba bahejije gutunganya ibijyanye n'izo ngo yuko bazofatwa n'ibihano bitegekanijwe ibyo biherekeza iryo tegeko muvuga yuko bikwiriye kujaho bikwiriye kujaho muri iki gihe ubunyene canke bizojaho inyuma y'ico kiringo canke n'ibikwiye kwihuta bikajaho muri kino gihe bakiriko barahitamwo abo bandikana kenshi na kenshi iyo itegeko Eh, risohotse mbega hama- patiri ntacyo bivugako uno munsi ikintu cyari kibereye kujaho ni uko muri iryo tegeko bashyiraho ibifasha umugabo guhitamo abagore oya ntiyapfe hasanga hariyo umugore arenganijwe kuko hariyo nk'umugore usanga ari we babanye ubwa mbere bakabana neza kubera ingeso mbi z'umugabo agatera inda umuwundi muntu hanze agaca amugira umugore hama mu nyuma hageze iri tegeko agaca arondera kwirukana uwo babanye ubwa mbere bavyaranye abana baronderanye vyose kubera ngo kumbura arakuze yitwarira wakiri mutoyi nk'iryo tegeko ivyo ryo ritomora neza ingene bavana uwo mugabo n'umugore ingene bahitamwo uwo bovana hama mu nyuma ikindi cokurikira rero nuko iryo tegeko ryoca rizana amategeko yerekana abo bana ingene abana batazira ubusa ko abana baba bazize ubusa amategeko yubahiriza agateka k'abana n'ivyo abana bazokenera mu gutera turangiza kino kiganiro muti abana mu mu majambo make bakwiriye guherekezwa ego ariko iruhande gato ah, gato nsubiye inyuma ah, wavuze uti itegeko rivuga yuko abana baregwa nase cyane cyane iyo bakwije imyaka yo kuja kwa se ivyo rero niko amategeko yarari ariko uyu munsi abategeko turavuga ni ka exceptionnel ni mu bihe bidasanzwe kandi kugira bije mu ngiro urabona ko ari mezire politike mu gihe rero ari mezire ari ingingo ya politike n'ivyo bindi bateza kumenya yuko aba bantu iyi ngingo iriko iravuga atari abantu basanzwe si umusore n'inkumi bavuga ngo umuntu azokubakana n'uwo ashaka ni, ni, ni ico twita mere seribateri ni ico twita pere seribateri Mm, kandi ndabongereye ko ni ingo zamyeho im- mu mico y'abarundi kuko itegeko ryagiyeho mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani ni kuvuga ni ingo zamyeho imbere y'iyo myaka uno munsi ngira ngo bigoranye n'ingene abantu bashobora kuja mu mategeko ego turiko turajera ivyakahise nico gituma yari exception batiza kuvuga bati bari kuba bashizeho ngira ngo ingingo bafashe iziherekeza iryo tegeko ryagiyeho ngira mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani neza cane ndaguha akarorero babajije uwariko arabisigura wo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati aravuga ati jewe mpanura bokubakana n'uwo batanguye kuko nivyo vyiza cane arabisigura neza kandi birabereye ati mugabo tubinjirira iteko rivuga yuko umuntu yubaka n'uwo ashatse naho rero ni ukuvuga umutegetsi ntakekeranya kandi abantu baba basa n'iyingira amaso manini itibonera umutware niwe wababonera uko itegeko rije ari itegeko niko n'ibindi vyaba itegeko muntu uzokubakana n'uwo mwatanguranye nk'uko patiri abisiguye kuko ushobora gusanga bizanye akajagari mu gihugu ushobora gusanga bariya bana baje kubana n'abandi ku nguvu bitumyeho akajagari mu gihugu hanyuma ndaguha akararo barumvise nk'imuyinga ngo imiryango irenga ibihumbi cumi n'indwi ngabanije n'amakomini ariyo amakomini endwi urumva ko umusitanteri umwe ashobora kuba afise ibihumbi bitandatu numvise avuze ngo uwariko aravuga ico gihe aserukira ubushikiranganji ngo abajejwe intwaro bazogerageza kubafasha uwujejwe intwaro ateza kugira referanse ateza kugira texte ateza kugira ivyandiko yisubunga nyabona uwuzanye iki kibazo muzomutunganiriza uko uwuzanye iki uzomutunganiriza uko kuko ntibanganya ubushobozi ntibanganya uburyo ntibanganya n'uburyo bwo kubona ivyo bintu kumwe bisigura yuko atazoshobora gutunganiza abantu ibihumbi bitandatu muri komine iwe adafise icanditse ejo ahubwo twosanga wenyene basigaye ari mu ngorane tuje kumugira kimwe twita kansiringi mu kiganiro kizokurikira tuzotumira abajeje kurikurikiza umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu
nuko rero nk'uko diane abivuze diane ndonse mu kiganiro tuzokurikiza tuzoshobora gutumira bo mu bushikiraganji bubujeje kugira ngo babandanye batanga umuco turiko turagerageza kandi tubarondere n'abapfasoni bo mu idini ry'abaisilamu kuko ahanini nabo nyene ngo begwa n'iyo ngingo hama twumve ico babigunako nongaha dusozere ikiganiro cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi n'uwo bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyi no mu vyanyu